ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i Karongi na FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umutwe witwara gisirikare w'Uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Centrafrica nturiba neza umubano ukomeje gukura hagati ya perezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadé na perezida w'u Rwanda Paul Kagame abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange mu ntara ya Kivu y'Epfo barasaba gusubizwa mu Burundi kugira ngo abana babo babashe gutangira kwiga igihe kitararenga twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujyane abana mu mashuri hama n'abari n'abashaka kujya mu nkambi batujyane vuba kugira ngo twandikisha abana mu mashuri baze kwiga Floribert Nshimiyimana wo mu nkambi ya Kavimvira muri leta zunze ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden yarayavuganye na Donald Trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na fidele niyongabo uburusiya bwahungishije abaturage baba mu mijyi mito myinshi y'intara ya kursk yegereye umupaka wa ukraine fidele ico gikorwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za ukraine zinjiye mu ntara ya kursk mu burusiya bisa n'uko uburusiya buriko bukora ibitero vyo gusubira kwigarurira iyo ntara batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye vyari vyafashwe na Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice vya Riski na Komutovski biri ku birometero cumi na bitanu ku rubibi Burusiya buhana na Ukraine kuhava. Buramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirov yabitangaje ku rubuga Telegram. Yamara Alexei Smirov ntiyavuze igitigiri c'abazokugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine hari ibisagara bitari bike biri ku birometero cumi na bitanu uvuye kuri urwo rubibe abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu baba mu ntara ya kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki umunani y'ukwezi k'umunani inteko za ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'uburusiya zifata ibisagara bito bito bitari bike muri irani narges muhammadi wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu mwaka ushize ubu akaba ari muri gereza arasaba amahanga gufasha abanyayiranikazi kurandura ikandamizwa bakorerwa narges muhammadi abitangaje imyaka ibiri nyuma y'uko imyiyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri irani wikete yanditse ari mu ibohero ryashyizwe ahabona n'ishyirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere yasabye amakungu gufata ingingo ziboneka asabye ishirahamwe mpuzamakungu onu kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari amaleta atwaza agahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abapfasoni narges muhamadi yatangaje ko imyerekano abapfasoni batanguje nyuma y'uko umupfasoni w'umunyayirani w'umukurde masa amini yari afise imyaka mirongo ibiri n'ibiri yishwe ari mu mvuto ku itariki cumi na zitandatu y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga ukugena abapfasoni bategerezwa kwambara muhamadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya kiisilamu yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri iran ari mu ibohero ryitwa evin riri ku mugwa mukuru wa iran teheran kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abana ba narges muhamadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu igihe yari apfunzwe kuva habaye revolution ya kiisilamu muri iran mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda abafasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yarayavuganye na donald trump wahoze ayobora icyo gihugu wongeye kurusimbuka kuri iki cyumweru igihe uwashakaga kumwivugana yavumbuwe atarakora ibara ejo kuwa mbere yatangaje ko polisi yitwa security service ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu visi perezida wa repubulika abayoboye igihugu n'imiryango yabo ikeneye izindi ngufu fidela perezida joe biden yabitangaje nyuma y'uko ibintu biboneka ko ari umugambi wo kugandagura donald trump yahoze ari perezida utesherejwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere y'uko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya marine one perezida biden yashimiye imana kubona trump ataco yabaye perezida joe biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungira umutekano w'abategetsi bakomeye muri amerika bakeneye gufashwa kurushiriza yavuze ko kongere ya amerika itegerezwa kubaronsa ivyo bakeneye yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari abajejwe gukingira umutekano wa perezida donald trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa ak47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida ku munsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI vyatangaje ko biriko biratohoza ivyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma y'uko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe yariko yiyamamaza mu gisagara ca Butler muri leta ya Pennsylvania.
urakoze fidele nyungabo mushobora kandi kuba ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube instagram na x aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru umutwe witwara gisirikare w'uburusiya witwa Wagner umaze gushinga imizi muri Central Africa ntureba neza umubano ukomeje gukura hagati ya perezida w'icyo gihugu Faustin Archange Touadera na perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyandikirwa mu Bufaransa mu byumweru bibiri bishize abagize umutwe wa Wagner bagiye basagarira ibigo bigenzurwa n'abanyarwanda muri Central Afurika intandaro ya byose nk'uko Africa Intelligence bivuga ni impushya zo gucukura amabuye y'agaciro Central Africa iheruka guha ibigo byo mu Rwanda bicukura amabuye y'agaciro icyo kinyamakuru kibutsa ko umutwe wa Wagner washoye imari nyinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kandi ukaba ushaka kwagura aho ayo mabuye aboneka Africa Intelligence ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa Wagner baherutse gutera minisiteri ya mine bashaka gutwara impapuro ziha u rwanda uburenganzira bwo gushaka ahari amabuye y'agaciro no kuyacukura icyo kinyamakuru kivuga ko abo barwanyi ba Wagner bashakaga cyane inyandiko ziha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro ikigo oko afurika repubulika y'u rwanda ahitwa ndasima mu karere ka bambari muri perevetura ya waka ahantu havugwa amabuye y'agaciro menshi abarusiya bamaze imyaka itandatu bahahawe ikirombe kiruta ibindi by'amabuye y'agaciro afurika intelligence ikomeza ivuga ko mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka abanyarwanda bari bagiye indasima gushaka haboneka amabuye y'agaciro babujijwe kugerayo n'abarwanyi baba Abarusiya b'umutwe wa Wagner. Abarwanyi bafatanije n'ingabo za Central Africa birukanye abashinwa bacukuraga amabuye y'agaciro mu karere k'uburengerazuba bw'igihugu bamwe bakaba baravuye mu gihugu Burundi. Africa Intelligence ikomeza ivuga ko u Rwanda rwashoye imari mu bucukuzi bw'amabuye bukoresheje ibigo nka Oko Africa na Vogerock SA. Iki kigo kiyoborwa na rwiyemezamirimo Olivier Kabera kikaba gishamikiye kuri Christo Ventures ikigo gishora imari cy'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda u Rwanda rufite abasirikari muri Central Africa bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUSCA iyobowe n'umunyarwandakazi Valentine Rugwabiza ariko hari n'abasirikare b'u Rwanda bahari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ikinyamakuru Africa Intelligence kirangira kivuga ko uretse gucukura amabuye y'agaciro n'ibikorwa bya gisirikare ibigo by'abanyarwanda muri Central Africa bishyira ingufu nyinshi mu bikorwa by'isuku n'iby'ubuhinzi
Washington ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi uruganda rwa leta rukora isukari shusumo rwazamuye igiciro ikiro kimwe cyaguraga amafaranga ibihumbi bitatu na magana atatu cyuriye cyane kigera ku mafaranga ibihumbi munani inkuru irambuye diziratunga imana isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye kuva ku bana gushika ku basaza isukari kandi irifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate amandazi n'imitobe itandukanye ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa minsi yose bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko abaduza ibyo biciro ku rugero rurenga ijana ku ijana ataneza bipfuriza abarundi benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri iduka ry'ibiciro by'isukari ryo kuko ndabibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu turi mu bukene ntangere abanyeshuri bagiye gutangura amashuri ubukene babudisizemo bw'amakaye isukari iragiye kubura burundu umuntu azoyinywa azabara umuntu kubera yifise nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu uwo ari we wese leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu muri sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini byatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze byaduze ku rugero runini cyane aloyize ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga ibihumbi icumi nabyo biri mu bituma isukari y'uburundi iduga igiciro twisunze ahanini ubwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguye ko hanyuma ku byerekeye isosomo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyirahamwe isosomo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze haba ku isoko mpuzamakungu cyane ku isoko ryo ngaho iwacu noel nkuru nziza umunyabanga mukuru wa abuko ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye sosimo idafashe namba
ubwa mbere rero ni izuba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza ikindi kandi ni uko ari izuba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi sosumo canke inzego za leta twibaza yuko zidafise intumbero zimwe n'abadandaza kuko leta ziza gutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa arico gituma tutibaza yuko kuja gushira ku rugezo rw'abandi abigenga badandaza nta kuntu kumwe zokumvikana abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika barafise ico basaba leta ukuntu ndabibona ni ukuri leta yoraba ukuntu ibigira n'amaboribori isukari ikaboneka ku giciro n'amabure nk'ibihumbi bitanu ibihumbi umunani ni byinshi cyane leta icyo twayisaba ni uko yadufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho noel nkuru nziza wewe avuga ko leta itari ikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro akayisaba nyabona gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo cyo gituma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi ku neza y'abaguzi icyo giciro baheze bagisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge uburyo guhitaganwa n'abagwizatunga bigenga kuko muntu mbere ya leta sico kimwe na cyane cyane ko ivyuma vya susumo no kubaho kwa susumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose ishirahamwe susumo riri mu ntara ya rutana mu bumanuko bushira uburengero ku rubibi uburundi buhana na tanzania ni ku birometero ijana na mirongo itandatu by'igisagara c'ubutunzi bujumbura ryashinzwe itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri ku ntwaro ya perezida jean baptiste bagaza kugira ririmo ibikaju ryongere ribihinguremo isukari ribone kuyidandaza iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine kuronsa isukari ihagije abarundi guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'uburundi guha akazi abanyagihugu muri ako karere be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu desiratunga imana kigali ijwi rya amerika abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za kavimvira na sange mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hasheshiyeri kuborohereza gutahuka kugira ngo abana babo babashe gutangira ishuri igihe kitararenga inkuru irambuye vedaste ngabo zimwe muri izi mpunzi ziri muri izi nkambi zavuganye n'ijwi rya amerika zivuga yuko hari izifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo kubera uku kutiga ko abana b'abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za kabimvira na sange bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye buvira zijya bukavu abandi nabo ubasanga muri za resitora no mu mazu basabiriza ibiryo aba twabasanze ku modokari ya ajanse ya mapasa yari igiye bukavu basabiriza kandi no turasaba badutahana ku ndapfa gusa bakadutekerera badutekere ngaho mu nkambi hama tujye kwiga tureke ibi bintu byo kuza turahirira dusegereza mu barabara kubera kubera ino inzara inzara niyo igituma tuza ngaho dusiga turasesengeza turatana mugira tukagura agafu tugasarangira twese tukabasaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero amarero tujye kwiga turebe ibyo gusegereza mu ibarabara
nshimiyimana floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu y'amavuko amaze umwaka wose muri iyi nkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza ahamya yuko bifuza gusubizwa mu burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi twe turasaba leta y'u burundi ihungure tujyane abana mu mashuri hama n'abari mu n'abashaka kujya mu nkambi batujyane vuba kugira ngo twandikishe abana mu mashuri baze kwiga ikitegetse anyesi na neziya ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu burundi biga mu mashuri abanza ariko bamaze umwaka urenga muri kongo batiga bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birirwa basabiriza kuri bo basanga gusubizwa mu burundi aribyo byakemura ibibazo bafite tumaze amezi umunani tutajya kandi ngaha ntabwo twarimye kandi ahantu ahantu namwe uza gukorera amahera ugiye uragenda kure ndawe ukorera amahera ukagaruka uko nyene abana bakaca bagenda gusega ejo bundi bafashe umwana ngana ukunyamukura byafurambi umuntu w'umugabo kubera gusega abandi bana barazimirira iyo onye
ikibazo nyene cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara twebwe ubwana buradutukurirako kubera inzara raba hageze yaho tujya turahiga ahantu tuza gucingera abagiye guhiga agasombe babakubitirayo bagiye gusoroma agasombe mu mirimo y'abakongomani bakabica no kubica bakabakorera bya furamba abantu b'abamama none twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhira iwacu tukaza gutora perezida kandi bakadushirira abana mu mashuri amwe mu mashyirahamwe yigenga yo muri uvira yandikisha ishyirahamwe rya loni ryitaho impunzi rya aseri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za kavimbira na sangi kuko ziteza akavuyo muri uvira gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucike buri mu nkambi z'agateganyo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cyumweru gishize yimuriye mu nkambi ya murongwe abarundi barenga magana atandatu kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo buri munsi buri munsi baratonda ku mugoroba kugera ku wundi mugoroba usanga bakiraha guhera mu gatondo ku mugoroba basega basega abantu bagenda bavuga hehe nahe aha kuri rompwe murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara n'akazi kuko ugenda barasega nta kindi kintu bakora ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo izi nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira ziri muri teritwari ya uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitanu nta mashuri azibamo amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya rusenda na murongwe ziri muri teritwari ya fizi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira ivuga yuko impamvu itajyangiza impunzi mu nkambi za murongwe ahari amashuri ari uko ikiyaga cya tanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda vedase ngabo ijwi rya amerika uvira mu burundi abagore baraharanira uburenganzira bwabo mu nzego zose bavuga ko bituma batarenganwa mu ngo zabo no mu kazi bakora ni inkuru ya tiyerive ndayishimiye abo bakenyezi baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakora ubuzi butandukanye bwo kwibeshaho burimo ubwubatsi ubudandaji n'ibindi bikorwa bibateza imbere twabasanze mu bice bitandukanye mu gisagara ca bujumbura bavuga ko kugira ngo batinyuke gukora ibikorwa bibateza imbere babanje gusobanukirwa ku bijanye n'uburenganzira bwabo aho babaye ndetse no mu mirimo ya misi yose barangura uyu mukenyezi twaganiriye avuga ko ku bwiwe yatahuye neza ko nawe afise agaciro n'inguvu zo gukora nk'abandi bantu bose mu byo akora uku niko bivuga yewe ndawutahura mu ntumbero y'uko umukenyezi ari umuntu nk'abandi bose ari umuntu afite uburenganzira bwiwe hanyuma nawe nyine akagira amategeko amwega abwirizwa gukurikiza nk'igihugu umuntu afise agaciro uwo mukenyezi asanzwe yikorera utwiwe nawe avuga ko umukenyezi wese afise ubushobozi bwo gushikiriza iciyumviro cerekeye umugambi yiyumviriye gukora kandi akabikora neza avuga ko nawe yitanga k'akarorero kuko hari ibyo yabashije gushikako kubera kumva ko nawe atahakumiriwe nifatiye ko jewe nuko nshobora kugira icyiyumviro n'umugambi wanjye cyane cyo gushikiriza mu bandi ntakivuga atawunzibira atawunyima ijambo hanyuma mu mugambi wanjye urangura ata muntu agira ati iki uragikumiriwe iki nacyo urakirikura ibyo rero ngo bituma amabakorerwa abakenyezi yahozeho ndetse n'ubu acibonekeza agabanuka haba mu miryango ndetse no mu buzi butandukanye bagenda bakora uyu mukenyezi avuga ko uko ubuzima bwagiye buzimba abakenyezi barushijeho kurikanura bakura amaboko mu mpuzu barakora kuko ubu unye ibyo abantu b'abagabo bakora n'abagore barabikora abakenyezi barabikora ubu barakora imirimo myinshi kera tutabona ko barekuriwe n'uguca ubwenge ukabona ibigirwa ahandi nuko ubuzima bugenda buzimba byaratumye umukenyezi yiyugurura uyu mukenyezi nawe yafashe iya mbere mu gukora akazi k'ubufasha ibyo bita ikiyede mu bijanye n'ubwubatsi kugira ngo abashe kwikura mu bukene yabwiye abakunzi bacu ko amaze imyaka itatu akora ako kazi kandi ko kamutunze n'abiwe avuga ko afise uburenganzira bwose bwo gukora ako kazi kuko uwo bubakanye yabitahuye ko n'umukenyezi ategerezwa gukorera urugo nta ngorane n'imwe nta kibazo nahamukuza ngaha mwaraduhaye uburenganzira nta ngorane n'imwe dutashe baramenya ati twagiye ku kazi dutashe kandi bakamenya ati turavuye ku kazi nta kibazo na kimwe tuganira neza n'abafasha bacu nta ngorane ariko kandi avuga ko hari bamwe mu bakenyezi bo mu kibano bataratahura neza ko umukenyezi nawe afise ubushobozi bwo kuzindukira mu kazi uyu mukenyezi yatinyutse aja mu kazi ko kubaka asaba bagenzi bo kureka ivyo vyiyumviro bitajanye n'igihe mu kibano nyene urazi ntibavyakira neza haragera umwanya bakabibona nabi kubera baba babona nabo baba birirwa muhira nawe ugenda abo bakenyezi twayaze bemeza ko umukenyezi afise icyo akora uko acoba kingana kose asahiriza umuryango bikanamurinda amabi ahanze umukenyezi iyo ava akagera hirya no hino no mu burundi harimwo batera akamo abakenyezi bagenzi babo kurondera ico bakora naho coba gitoya kuko gisahiriza urugo bikabarinda gusabiriza ibishobora gutuma baja mu ngeso mbi ugasanga banakorewe amabata batandukanye amabakorerwa abakenyezi aravugwa kandi n'abagize ihuriro ry'abakenyezi bo mu karere k'ibiyaga binini aho bavuga ko ayo mabakorerwa abakenyezi ashingiye ku gitsina abandanya yongerekana muri kano karere mu nama mu bakenyezi bagize ihuriro ryo mu karere k'ibiyaga binini baherutse gutunganiriza i bujumbura basabye ko buri leta yofata ikibanza ca mbere mu gushira imbere ineza y'abakenyezi mu kurandurana n'imizi ibibazo bihanze abakenyezi mu kubafasha kuronka uburyo no kubasahiriza kwitabira inzira yo gukora bakiteza imbere kuko ari byo bizobarinda ibyo bibazo byose ikindi abo bakenyezi basaba bagenzi babo ni ukutarenga amategeko y'urugo naho baba bashitse ku rwego rushimishije rw'iterambere basabwa kubandanya bubahana n'abo babana kuko ibyo bizobarinda ingaruka mbi mu rugo rwabo no mu kibano kizira ko ujya kwishima ngo uvuge ngo ko rero namaze ngo kushika ku rwego runuru nuru canke mfise uburyo bunubu n'ubu ubu ndashoboye rero gutangura kugira ibintu by'amanyama oya uburenganzira bwiza nubwo bwumvikanywe ko nubwo butuje nubwo bukurikije amategeko mu rugo cyangwa mu kibano aho umuntu agendera hose akahaca yumva ari anaromoni avekerezotwe abakenyezi rero basabwa kumenya uburenganzira bwabo mu byo bakora n'aho bakorera hose kuko ari byo bizobarinda amabi bakorerwa nabo bakabasha gushikira iterambere mu burundi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibice mirongo itanu na bitanu n'ibice bibiri ku ijana by'abanyagihugu bose serive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi abasangira bashonje ntawe usigariza undi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana sigizimana munyarwanda sigisa yamamaze kuko yatwiheretse ikaduherekeza herekeza muri uru rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe dukesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunganya byo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe mana y'ukuri kiliziya umuryango wawe yamamaza umuvandimwe mu bantu yimakaza urukundo n'ineza y'uhoraho n'iyi myaka ishize kiliziya yakoze uwo murimo wayo mu bwiyoroshye ubutuzo ikesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu ubumwe nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunganya byo nta mahoro twagira nta butabera bushoboka tutari kumwe